hello my people how una dey o oh? this is maureen gist tv my people my people na welcome to my channel in case you never subscribe to this channel abeg make you hit the subscribe button o oh. all my returning subscribers say una do well my people this na the Ooni of Ife wife wey dem dey call Ashley Ashley Queen Ashley hmm. she don come out to come talk some kind word o oh, when e be say una know say since when e be say This rumor they fly say Ooni of Ife don marry second wife and then she sef they flaunt herself. Some people come they throw what they give her more. Dey badmouth am oh, say make e wait make uh, Ooni of Ife introduce her, Which one she dey parade herself? Which one she dey flaunt herself? Every day I am Oba, I'm am Oba. Any day the princess of the salt, the princess of Nunamagi, the princess of this. People come dey badmouth am, dey talk all sort of things about am sote sote sote um, e get di time wey be say one um, blogger con go even post impersonate am say uh, eh, no be she be di Ooni of Ife wife say she is not uh, um, Ashley Ogunsi con talk im surname everything she con come out con react alright so my people no be that one carry me come she don come out to dis um, Ooni of Ife wife according to report. she don't come out On I know say people they see they argue say no be only of her wife say why she not present for only of her birthday I know say she send only of ife eh, birthday message according to report they say she um call for office because she they work for uk Now for uk now she they stay eh, i think two days to uh only of ife go do birthday Now she receive call from office she has to be there she no get chance So ne- nevertheless, she send um, birthday message to Oni of Ife, even call am the jewel of uh, in jewel. Uh-huh. So I don do that video before in case una never see am una go check my channel watch am una go see am there. So the thing wey be say e dey worry dis uh, queen be say a lot of people dey dey mis dey mistaken am say she be princess she no be queen she don come out how many times anytime wey be say she want to name her title she go say i remain aya osha aya olofi odu aya oromila aya adimola ọmọ ọba òní àdàgbà ọmọ ọba òní lafogidi. so she dey always dey that is she no dey if na if there's any queen or any olori or any princess wey no dey take title play ha This woman hold im title gidigba so make i go straight to the point and read wetin he bring out come from her instagram page to come um, talk to other people. wey be say dem dey throw word at her see wetin she talk before i come touch light di matter she say some of una wey be say una want una feel say una go fit cover her star say una dey waste una time say him be star say star no dey struggle to shine if you like o oh, may you do do do say the darker the the darker the situation the the lighter the star will be shining so he come come out he start he say she say a star that is destined to shine cannot be hidden not even by darkness you are as the sun the world is your stage even without an audience you will still shine so now, now she did talk to herself Oh, you will still shine light in your okay she can say light in your soul can do the light in your world it is impossible for a star to shine not and not to get noticed not even in darkness the darker it gets the brighter you shine chase your own star don't get blinded by others life is too short he come go ahead she come say You can't pay for a star to shine so bright in the sky. It is a gift of nature to human. When it is time for it to come out, it, it is noticed. He can say, Life is a game of chess, but no one is taking this queen down. He said nobody go fit take and down o. If una like make una talk talk talk from now till tomorrow. Say she must shine and shine o. Nobody go take and down. She come say, if you see me happy, just leave me alone i deserve my happiness yes so he say all all those of una wey be say una dey talk anyhow na dey carry her name dey waka dey hawk eh, like gala for social media she don talk am so she come say don't let anyone kill your rays of shine of sunshine remember for every minute you are angry you lost sixty seconds of happiness happiness isn't out there it is in you i remain aya Osha, aya olófin Odu aya ọ̀rúnmìlà aya àdìmọ́là Omo Oba òní Adagba, Omo Oba òní lafogido so now the thing wey be say she can't come at the talk be that some people come they say beautiful queen happiness is your portion all in the all the days of your life the almighty is at work in your life So they come, they praise they come, they, some people, they give a fire emoji. Some people say, don't mind them. This is your appointed time and you will definitely deserve your happiness. I pray that your joy shall be full more and more in Jesus' name. Now, waiting people, they comment, they talk. So, uh, she don't come out. He said, all those people, where be say they want to kill her joy, where be say they want to kill her vibe, say then they waste their time. Say she be star say she must shine and shine nobody go stop her nobody go stop her so and i know why be saying come out to come They do all this thing now because of the way wey people people come they swallow another for another person headache they can come go They poke nose into her affair uh-huh. Then do do do do do make she debunk the rumour say she no be only of ife wife she no answer them. not until somebody come go impersonate am come dey debunk di rumour say im no be oni of ife wife na she come come out come debunk that one say come debunk that one say dem dey impersonate am whosoever that wrote that thing say no be she o na so she come talk so my people o since the time be say ashley travel back to uk we never hear anything but the rumour wey be say e dey for ground be say um, na Oni of Ife second wife na she be say no matter I be say this lady day, a day before naomi say the only thing wey be say make the king no marry and na be say because of say she get eh, um, daughter so and king no go fit marry her as single mother as first wife but king fit marry her as second wife but first wife no way because that first wife position they very very sacred say king no go fit marry um, um, single mother i come dey say like seriously but the king himself get pikin na so why with that kind of law well una know say tradition na tradition who i be wey be say go come question um, yoruba or ife uh, people tradition na the tradition be that. so e don come out to all of una wey be say una dey mock am because some people dem dey mock this lady dem say and eh, wetin she too dey show herself wetin her pride too much she too dey show herself dis lady one i dey see so na philanthropist o oh. she get orphanage wey be say she dey take care of she get foundation so no be small person one i dey see o oh. she's well-read she's an educated lady she's a chartered accountant for that matter she works in us i eh, sorry in uk so she's up to that to do and she she get something upstairs no be anyhow babe so. all this one wey be say una oh, dey talk una oh, mind the way be say una dey talk o oh, because now wey she don come out to talk say nobody go fit kill her joy o if una like make una dey talk both the one wey she do o both the one she no do o she be star and star no dey struggle to shine nobody go fit shine her shine she don come out o she be queen o queen na king wife o if to say she say she be princess na for say okay yes o na Ooni of Ife Eh, no be Ooni of Ife wife but this one she dey give herself that title queen and if I read for this comment section a lot of things wey people talk about her the way people dey even dey comment with for her na queen o na olori na dem dey call her na olori so ọ ga vam n'anya e go do una vam for eye wey be say una go see am for palace so na the thing wey be say i say make i carry come talk be that o my people those of una wey be say una no go let queen ashley drink water keep cup una dey impersonate am make una stop she don come and she don don come declare herself who she be and you if you cannot stop her -huh. she say una no fit stop her happiness if una like una carry her name dey talk say she remain who she is o oh. hmm my people o oh, i agree to una according according to una time o oh. this is maureen gist tv in case you never subscribe abeg make you hit the subscribe button na dis one nahi say make i bring go oh, if i hear anytin again i go carry come una have a a nice day my people na bye